iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kane tariki zitandatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe nawe yani tanga ishaka na fide niyo ngabo hani washington dc tubahaye ikaze mwese mu biganiro byacu ryamira yapfuye ari umukuru w'igihugu apfira mu gihugu cy'u rwanda urumva umugambwe nta nguvu bw'icyo cyo kugira ngo uze kubaza abarongoye igihugu cy'u rwanda ku bugene byagenze ibyo twebwe tumenya biba ari ngibi abantu bose bamenya bivugwa mu makuru bikandikwa
uwo ni leonce ngendakumana avuga ku rupfu rw'umuhisi umukuru yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntaryamira wibutswe kuri uno munsi wa kane itariki zitandatu z'ukwezi kwa kane aho yagandagurwa mu gihugu cy'u rwanda ni mu nkuru tubateguriye mu kanya kari imbere turateguye kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugume ku maradiyo yanyu
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump aza kwakira uno munsi kwa kane perezida w'ubushinwa shi jinping mu kibanza ciwe c'ukuruhukiramwo ca mar alago
muri siriya abantu mirongo itatu na batatu bagandaguwe icarimwe n'umugwi wa leta ya kisilamu
abanyagambiya bagiye mu matora ya mbere uno munsi wa kane kuva perezida yari amaze ikiringo kirekire ku butegetsi yayajame akuwe ku butegetsi
muri iraki kajugujugu y'igisirikare yakorowe n'abagwanyi ba leta ya kisilamu
aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turayabashikiriza ku buryo bunonosoye mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yo hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump arakira uno munsi wa kane perezida w'ubushinwa shi jinping mu kibanza ciwe co kuruhukiramwo ca maago muri leta ya florida mu nama y'iminsi ibiri hagati y'abo bategetsi babiri perezida trump yiteze kuremera ubushinwa kugira bukore kurushiriza mu mugambi wo guhimiriza korea ya ruguru kugira ihebe gukora ibigwanisho ruhonyanganda perezida trump yaragabishije muri iyi ndwi ko niyo ubushinwa butatorera inyishu ikibazo cya korea ya ruguru amerika izovyikorera yonyene ubwavyo leta yiwe iriko yiyumvira gufatira ibihano amabanki n'amasosiyete y'igihugu c'ubushinwa yorohereza korea ya ruguru mu bijanye n'amafaranga ubushinwa buha korea ya ruguru ibikenewe nka vyose mu mugambi wayo wo gukora ibigwanisho ruhonyanganda ibihano bitari bike ishirahamwe mpuzamakungu ryafatiye korea ya ruguru vyarananiwe kubuza ico gihugu kugerageza kutagerageza misile ni ubwa mbere perezida trump na perezida shi bayoboye ibihugu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi babonana bitegekanijwe kandi ko abo bategetsi babiri baganirira kandi ibibazo vyerekeye ubutunzi ejo kuwa gatanu
hano naho ibiro bijejwe kugenduza agateka kazina muntu muri siriya bitangaza ko umugwi w'intagondwa za leta ya kisilamu zagandaguye icarimwe abantu mirongo itatu na batatu muri iyi ndwi iryo ribaye rya mbere uwo mugwi ugandaguye igitigiri c'abantu bangana gutyo icarimwe muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi iryo shirahamwe rifise icicaro mu bwongereza rivuga ko ubwo bwicanyi bwakozwe mu kigwati kiri mu buseruko ahitwa day elzor mu gitondo co kuri uyu wa gatatu muri iyi ndwi bavuga kandi ko abakozi b'iryo shirahamwe babonye ubwo bwicanyi ariko ko batazi neza uruhande abakekwa kuba ari abagwanyi bishwe muri iyo muri muri iyi ntambara imaze imyaka itandatu baturukamwo iryo shirahamwe rigenduza agateka ka muntu rivuga kandi ko ari umugwi wa mbere munini uh, abo bagwanyi ba leta ya kisilamu bagandaguye kuva bishe imigwi ibiri y'abantu cumi na batanu hagati y'ukwezi kw'icenda n'ukwa cumi k'umwaka uheze
radiyo ijwi rya amerika i washington dc abanyagambiya uh, bagiye mu matora ya mbere uno munsi wa kane kuva perezida yari amaze ikiringo kirekire ku butegetsi yayajame akuwe ku butegetsi imigambwe itari mike iriko ihiganirwa ibibanza mu nama nshingamateka inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'ibiri y'umugambwe umwe ku butegetsi abanyagambiya barenga ibihumbi amajana umunani na mirongo umunani bararekuriwe gutora mane sara icegera c'umuyobozi wa komisiyo yigenga y'igihugu ijejwe amatora yizeye ko igitigiri c'abitaba amatora kiza kuba ari kinini vyitezwe ko ivya mbere bivuye mu matora biza kumenyekana ku muhinga mu uno munsi ku wa kane amatora mu gihugu ca gambia ni ikintu gihambaye cane ku bahoze batavuga rumwe na leta bagize urunani mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze bwo gukura yayajamye ku butegetsi icuka kibi hagati y'iyo migambwe catumye imigambwe idahiganirwa iri hamwe mu matora y'abashingamateka y'uno munsi kuwa kane imigambwe icenda iriko irahiganwa harimwo umugambwe alliance for patriotic reorientation and construction wa yaya jame yahoze ayoboye igihugu ca gambia umuryango w'ubumwe bw'ibihugu vya afurika n'ishirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi bw'ibihugu vyo mu karere ko muri afurika mu burengero cdao CDAO muri Antunga n'umuryango w'ibihugu vy'Iburaya vyarungitse abarorerezi gukurikirana amatora y'uno munsi kuwa kane muri Gambia.
ejo ku munsi wa kane abagwanyi b'intagondwa za leta ya kisilamu baraye ba, eh, barashe bongera barakorora akajugujugu y'igisirikare ca irake yari mu birere vy'igisagara ca mosul mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bwa irake bujejwe kwivuna abansi bavuga ko abo bagwanyi bishe umudereva w'iyo kajugujugu hamwe n'abandi bakozi ba- b'iyo kajugujugu bayirimwo iyo kajugujugu yari igiye gufasha abapolisi bariko barafasha mu bikorwa vyo kurwanya leta ya kisilamu mu burengero bw'ico gisagara ca mosul iryo ribaye irya mbere kajugujugu y'igisirikare ca iraq ikororewe muri ako karere kari hafi y'aho uwo mugwi w'abagwanyi ukorera iryo kandi ribaye irya mbere igitero nk'ico kibaye ku basirikare ba iraq kuva gitanguye gufashwa n'umugwi w'abasirikare bashigikiwe na amerika mu kwigarurira ico gisagara ah, mu- ca mosul kuva mu kwezi kwa cumi k'umwaka uheze
radiyo ijwi rya amerika i washington dc naho ku bakunzi b'umupira w'amaguru umuyobozi mushasha w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere ka afurika caf ahmad ahmad ariteguriye kwimurira igikombe cy'ibihugu byo muri afurika hagati mu mwaka no guhindura ibindi bitari bike eh, kuri ico gikombe cya makiba uko imyaka ibiri irangiye mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika serivisi y'igifaransa ahmad ahmad yatangaje ko umupira w'amaguru muri afurika utegerezwa kwisunga inyungu z'ibihugu bigize ishyirahamwe caf yatangaje ko mu mu gihe ibihugu bitari bike vyoba bishaka guhindura ikirangamisi guhindura uburyo ibintu bitunganijwe muri iki gihe canke kongereza igitigiri c'imigwi nserukiragihugu ari ibintu ashobora gushigikira igikombe c'umupira w'amaguru c'ibihugu vyo muri afurika kenshi kiba mu kwezi kwa mbere canke kwezi kwa kabiri igihugu ca gabon cakira iryo higanwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kameruni itegekanijwe kwakira iryo higanwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda Ahmad Ahmad ava mu gihugu ca Madagascar yatowe kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere ka Africa CAF mu kwezi guheze yasubiriye Isa Hayatu yari amaze imyaka mirongo ibiri n'icenda ayoboye iryo shyirahamwe Ahmad Ahmad avuga ko ategekanye adategekanya kumara igihe kirekire ayoboye ishyirahamwe CAF nk'uwo yasubiriye tukiri muri afurika abanyesudani y'epfo ibihumbi n'ibihumbi batera bajabuka umupaka binjira mu buganda aho ni mu gihe ubwicanyi n'ubukene bw'imfungurwa biriko biratikiza inganda mu gihugu cyabo jill craig umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu buraruko bw'ubuganda atumenyesha ko imiduga yunguruza abantu igenda itwara abanyesudani y'epfo ku bwinshi ibarenze imipaka gushika mu ikambi y'impunzi aho bikekwa ko bagiye kumara igihe kitari gito benshi muri izo mpunzi bahunga bava mu karere ka yei n'ahandi hafi yaho hasanzwe hibonekeza intambara zikomeye abanyesudani y'epfo bamaze guhungira mu buganda ah, ku gitigiri kirenga ibihumbi amajana umunani na mirongo itandatu
ku yindi nkuru yerekeye umupira w'amaguru igihugu ca Brazil caje ubwa mbere ku ru- urutonde rw'ibihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu mupira w'amaguru muri iki gihe urutonde ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryasohoye uno munsi ku wa kane ni ubwa mbere Brazil iza mu kibanza ca mbere kuri urwo rutonde mu myaka indwi ivyo bibaye inyuma yuko Brazil ibaye igihugu ca mbere gitsindiye kuja mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru kizoba mu mwaka uza mu gihugu c'Uburusiya Brazil yari yamanutse cyane ku rutonde rw'ishyirahamwe FIFA rw'ibihugu bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu mupira w'amaguru inyuma y'uko icyo gihugu kidafite yifashemo neza na gato mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'igikombe c'isi yose cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane
muri somaliya ikizuba kidasanzwe kimaze gutesha ingo abantu bagira hafi igice c'umuriyoni mu karere ka puntland ubu aborozi bamaze gufisha ibitungwa vyabo bitari bike bariko bararondera ubuhungiro mu bisagara ivyo bisagara navyo biriko bihura n'ibibazo bikomeye bijanye no kwakira iyo nsinzi y'imiryango y'impunzi imiryango umuryango witwa howard ahmed muhammad wagize urugendo rw'iminsi itanu kugira ushike mu ikambi y'abataye izabo mu karere ka Puntland muri Somalia onu ivuga kwaho ari mu gihe abandi banyagihugu muri somaliya bagera ku miliyoni zibiri bagera n'inzara kubera uruzuba rwinshi abandi barenga ibihumbi amajana ane na mirongo itatu bamaze guta ingo zabo abdi said osman buramatari w'ikigwati cya kodro hafi y'amakambi amwe amwe yakiriye iyo miryango ihunga iva mu bindi bice bya somaliya avuga ko igisagara cyabo gitangiye kunanirwa kwakira izo mpunzi muri ko mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushyikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com na facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi rya amerika washington dc umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahereye mu burundi kuri uyu wa kane niho hibukwa imyaka mirongo ibiri n'itatu iheze uwahoze ayoboye burundi cyprien ntadegamira yaguye mu ndege yakorowe igeze hafi y'ikibanza cy'indege cy'i kanombe mu rwanda na mugenzi we w'u rwanda juvenal habyarimana umugambwe frodebu yaturukamwo usaba leta y'uburundi n'iy'u rwanda kumvikana ukuri kukamenyekana hagatangwa n'indishyi y'akababaro umumenyeshamakuru wacu eroje burikaneza niyo nkuru yakurikiranye
turi ku ntatemwa ya perezida cyprien ntaryamira ahasanzwe hahambwa incungu ya demokarasi melchior ndadaye yasubiriye inyuma y'amezi atatu n'igice yishwe perezida nkunziza n'umutambukanyi wiwe bariko bashira amashurwe ku ntatemwa ya ntaryamira abari bitavye ibirori barimo abaserukira ibihugu vyabo mu burundi bahumvirije ijambo cyprien ntaryamira yavuze umunsi yimikwa ku itariki ya gatanu ukwezi kwa kabiri mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane uwo ari we wese yaba umuhutu umututsi canke umutwa akwiye kubahirizwa mu buzima bwiwe mu biwe no mu vyiwe nta bwoko bwo guhonya nta bwoko bwo guhonyangwa inzira dushaka gucira uburundi niyo kunywanisha abarundi bose bizerane abahunze izabo bazisubiremo atankomanzi abafise ibirwanisho babisubize hasi abasuma baguma biyongera batuzwe amajambo make tugiye kwihutira kugarukana disipurine mu gihugu disipurine mu ntwaramiheto disipurine mu mashure disipurine ku kazi disipurine mu ntwaro disipurine mu burundi bwose ivyo birori vyari vyatangujwe n'inkuka y'imisa yo kwibuka uwo muhisi yasomwe na sheveke evariste ngo yagoye muri katedrale ya jinamundi mu burundi hapfa benshi birababaje muri uku kwezi kwa kane murazi ko twibuka abatari bake ni ukwa gatanu nyene iyo twishe umuntu tugira ngo biraheze ngo karabaye ntituzi imana nayo ngene yamutegekanije ikibanza kizokwamaho ku buzima bwamaho ubwo rero nibwo tweza gucira imbere kugira ngo natwe tuba abakirisitu bukuri ukuri niko umugambwe frodebu ntaryamira yaturukamo usaba Pierre Claver Nahimana umunyamabanga mukuru wa Frode basaba leta kuja hamwe n'u Rwanda kugira ngo kuja habona n'indishyi y'akababa ritangwe ni ngombwa yuko abarundi bibaza ati mbega yaragiye amazima yungu urubanza rwe rugeze he nta ndishyi y'akababaro icyo kibazo twese turakibaza mugambwe sanya Frode tuguma tukibaza turazi neza yuko ngaha mu Burundi turamenyereye yuko abarundi bihekura kuva kera ariko twese turazi yuko ntaryamira atari abarundi bamugandaguye yapfiriye hanze nicyo gituma abarundi bose tuza gusaba tukabaza neza cyamwishe uburundi bugashumbusha twebwe urabona ubu ntituri ku butegetsi ariko tuguma dusaba yuko ubutegetsi buhari bwoja hamwe n'u rwanda naho ibintu bigoye hagati y'ibyo bihugu bibiri bakaja hamwe icyo kibazo bakaciga ibyo rero tuguma tubisaba ntituzoheba ntituzorambirwa ariko gushika ubu iyo ndishi ntiturayironka mu kurindira kubona iyo ndishi umuvugizi wa leta arafise inyishu aho umuryango wa politiki wa ntaryamira n'isi yose ni dosiye yo kwitondera mu gihe dosiye y'urupfu rw'abantu atari abasanzwe abakuru b'ibihugu babiri hakaca habamo rero n'abafaransa abadereva barayitwaye imiryango yabo nayo irikiraro- irikirarondeza ni dosiye yegekeye inyungu z'ibihugu bitatu u rwanda uburundi n'ubufaransa bisaba rero yuko babwirizwa kuja hamwe kugira ngo baronderere ukuri hamwe ariko umuntu aravye ngene imigenderanire y'u rwanda n'uburundi igenda itituka kubera abategetsi bo mu rwanda biragoye yuko leta y'uburundi yovuga ngo izogenda mu rwanda bari ariyo yigirira manke igwiza kurindira abo bose ico kibazo cega bakazorondeza ukuri uko ico nobabwiye ko kwizira rya leta y'uburundi rujya rupfu bajya ahantu ntiruzijana ntiruzahera ngaho ni ubuzima bw'abantu bwa mbere ni ubuzima bw'abakuru b'ibihugu ni ubuzima bw'abafaransa bw'abarundi bw'abanyarwanda ariko bamwe mu banyepolitike b'abarundi nka jacques bigirimana atwara umugambi wa fnr basa n'abamaze guheza amatohoza bagasaba leta kwitwara muri yoni yarashwe na fpr inkotanyi fpr inkotanyi ubu ziri ku butegetsi ntibazibatse rero ibya perezida habyarimana wabo ni ibyabo rero abari ku butegetsi mu rwanda ntibababaze uyu munsi urupfu rwa ntaryamira kuko indege yararashwe amatohoza yarabaye n'aho bipfukapfuka birazwi neza yuko yarashwe kandi araswa n'abashaka habyarimana rero saba ko leta y'uburundi yo kwitwara mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu ikitwara ikitwarira abo bimaze kugaragara bamaze kuvugwa mbere bavugwa nabo babikoranye ntituvuze ngo tubice bibivyo omu bisigure bavuge bati sibyo kuko gushika uyu munsi leta y'u rwanda nta na kimwe irabivuga ko nk'uko umenga ntigisurira bafyondeye ku gihome umugambi uri ku butegetsi cnddd wasohoye itangazo uvuga ko perezida ntaryamira yishwe n'imigwi y'inkorabara yatumye haba jenoside mu rwanda uwo mugambi usaba leta gusaba u rwanda kwerekana ukuri ku rupfu rwa ntaryamira n'abashikiranganji babiri vyari kumwe muri iryo tangazo umugambwe cnddd umenyesha ko babazwa cane no kubona amakungu aguma yirengagiza ukuri kw'iraswa ry'indege yarimwo ntaryamira cyprien ntaryamira yapfuye afite imyaka mirongo itatu n'icenda akaba ari mu bakuru b'ibihugu batwaye iminsi mike kuko atarengeje amezi abiri mu ntebe y'umukuru w'igihugu eroge buri kaneza bujumbura ijwi ry'amerika tukiri kuri iyi nkuru aho haheze imyaka mirongo ibiri n'itatu perezida sipiriyano ntajyamira aguye mu ndege yakorowe igeze mu kirere cy'i kanombe mu rwanda mbega abategetsi bo mu mugambwe wiwe sawa nyafrodebu babwira iki abanywanyi b'uyo mugambwe ku cyagandaguye perezida sipiriyano ntajyamira reka dutege amatwi cegera c'umukuru w'umugambwe sawa nyafrodebu leonce ngendakumana
Eh, amakuru dushobora kubwira abanywanyi bacu cyane cyane yari amakuru twari guhabwa n'abari mu nzego kuko kubera ntaryamira yapfuye ari umukuru w'igihugu apfira mu gihugu cy'u rwanda urumva umugambwe nta nguvu ufite cyo kugira ngo uze kubaza abarongoye igihugu cy'u rwanda ku bugene byagenze ibyo twebwe tumenya biba ari nk'ibi abantu bose bamenya bivugwa mu makuru eh, bikandikwa ariko inkuru y'imbaho yategerezwa kuba hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u rwanda niyo twomenya inkuru y'imbaho yo kubwira ah, abanywanyi bacu n'ahandi turacababwira ko eh, yagandaguriwe mu gihugu cy'u rwanda kandi kugeza n'ubu yuko haba ibijyanye n'urwo rupfu rwiwe haba ibijyanye eh, n'ibyo kompanyi kompanyi y'indege yarimo yoba yaratanze nta na kimwe ubu twebwe tuzi ariko Ikintu- ikintu ndibaza musaba- ko leta ifashije byokunda bigashoboka tukagira icyo twoshikiriza abanywanyi twahumuriza ikintu musaba mugambwe fodebu asaba nyafodebu muri iki gihe ni iki icyo dusaba ni uko abategetsi abarongoye igihugu cy'u Burundi ubu naho ibintu bigoye mu by'umutimanenyo bagatangura kugiranira imigenderanire myiza n'igihugu cy'u rwanda icyo kibazo kikabazwa kuko twe twajya tubivuga tuti kidatoye umuti hazokwama hari eh, ukwikekana hazoba hakwama hari kurabana nabi hagati y'abarundi n'abanyarwanda kuko abarundi bazoguma bavuga ati abanyarwanda baratwiciye umukuru w'igihugu kugeza n'ubu ntituramenya igituma bamwishe hagume n'urwango ari nacyo gituma tuvuga tuti imigenderanire kunagurwa kugira ngo si ibyo byonyine ariko ko icyo kibazo uno munsi twaramutse eh, gi- tugikorera ko twebwe nicyo duhagarara ko cyane kikabazwa kikaronka inyishu kuri izo ntumbero zibiri twariko turavuga tukamenya icyatumye agandagurwa ubwa kabiri indishi y'akababaro izo komeza bazaratanga hanyuma hagati y'uburundi n'u rwanda bikagenda neza kuri icyo kibazo murafite kwizera ko inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itatu iyo ndishi itabonetse eka iryo tohozwa ritabaye murafite kwizera ko bishoboka bikamenyekana icyakora iyo ndege eka n'iyo ndishi ikaboneka iyo myaka yose iheze ni kuki mutashoboye kugira ngo musabe izo- iyo ndishi cyangwa musabe kwitohozwa nyakuri riba icyizere icyizere si kinini haba ku matohoza y'ibyashyikiye umukuru w'igihugu iyo ndege haba no kuri ibyo by'akababaro icyizere si kinini ku bijyanye n'ibyo by'indishyi y'akababaro jewe narabajije umuryango wiwe kuko twari dusanzwe tuzinanye twegeranye barambwiye ko indishyi y'akababaro ishobora kuba yaratanzwe mbere barashinga n'umushingamanza mwita amabaka mu gifaransa babafasha kubikurikirana hanyuma uzi nyine byagenze ko ari abamuhenze cyangwa urabona ibyuzi nyine bimeze azavuga ngo yasanga ari dosiye ngo isa n'ibigoye ngo kandi ngo hazovamo ibintu bike rero kugeza ubu hari igipfungu kinini cyangwa atari nka leta ibikurikiranye ku bw'abantu ntibishoboka noneho urumva nk'iby'indishyi sitwe twose twosaba indishyi y'akababaro tsoba igihugu cyangwa umuryango w'amaraso twebwe icyo twofasha gusa ni uko turafasha kubera muri ibyo bishoboka mu kanya gato leta none musabye ko kwicarira icyo kibazo ibishura iki leta mu kukicarira nta no kuri iyo kicarira kandi ni ibisanzwe kuko bari hariho amaleta yari yaratanguye kubaza ingene byagenze ubu ngira ngo uko byifashe ntibyokunda neza ubu ariko ngo mu minsi iri imbere nk'uko ariko urabatatu hari icyizere bova hasi bakabaza iyo leta ikanisha mpuzamakungu niko muri ibyo bibazo byaca mu rwanda by'intanyabwoko nibaza ko bagize ko ankete bagize ko itohoza ikagerageza ibishoboka bigashoboka abo ibonye bidashoboka ikamenyesha abarundi ati iby'urupfu rwanda byamira biba iby'ingene yapfuye biba iby'indishyi y'akabaro ntibishoboka hama tugakora ibindi uyu yari leonce ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe sahwa nyafrodebu yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije
ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
ikiganiro ejo
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mubandanya kumviriza ibiganiro twabateguriye mu gihe hasigaye umunsi umwe ngo u rwanda rwibuke ku nshuro ya mirongo ibiri na gatatu jenoside yakorewe abatutsi inama nkuru y'itangazamakuru n'urwego rw'abamenyeshamakuru bigenzura izi nzego zose zirasaba abamenyeshamakuru kwirinda imvugo ibiba urwango rushobora gusubiza abanyarwanda mu byiyumviro bya jenoside izo nzego zivuga ko abamenyeshamakuru bazorenga ku mabwirizwa bazobihanirwa ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika sumutakaboyi ari kigali kuri wa gatanu nibwo u rwanda rutangira icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya makumyabiri na gatatu urwego rw'abanyamakuru bigenzura n'inama nkuru y'itangazamakuru izo nzego zombi zongeye gusaba abanyamakuru kwirinda imvugo zibe amacakubiri mu byo bandika no mu byo bavuga umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura bwana barore cleofasi asaba abayobozi b'itangazamakuru cyane cyane ibyandikirwa kuri murandasi kurushaho kugenzura ibyo abasomyi bandika bakabanza kubisuzuma mbere y'uko babishyira kuri murandasi hashize iminsi abayobozi banyuranye bamagana ibitekerezo bijya binyuzwa ku mbuga nkoranyambaga abayobozi bagasaba ba nyiri ibitangazamakuru kurushaho kugira amakenga birinda imvugo zanyuzwa mu bitangazamakuru byabo zigahembera amacakubiri minisitiri w'ubutabera johnson businge avuga ko ikoranabuhanga ryihuta abantu bagezemo muri iki gihe ridakwiye gukoreshwa mu rwego rwo gusenya nanone dukomeza gufatanya kureba uburyo iri koranabuhanga ryaje rije kudufasha kugira ngo dutere imbere ahubwo ridahinduka ikibazo cyo kudusenyera sosiyete amahirwe dufite n'uko atari twenyine ubushakashatsi bwakozwe na komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge na komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside bugaragaza ko mu banyarwanda bakirangwamo ingengabitekerezo ya jenoside umuyobozi w'inama nkuru y'itangazamakuru bwana pisimeka mbungiramihigo avuga ko ikibazo gikomeye cyane kikigaragarira mu kubanditsi b'ibitangazamakuru bikorera kuri murandasi aho ibyo binyamakuru biha urubuga basomyi bakandika ibyo bashaka bishobora kujya mu murongo wo guhembera ingengabitekerezo ya jenoside mbungiramihigo avuga ko abanyamakuru bagomba gushungura ibyo basomyi babo bandika ku nyungu z'abo bakorera ku nyungu yo kwirinda ibitekerezo byahembera cyangwa bigatiza umurindi uwashaka gucamo ibice abanyarwanda nk'uko byagaragaye dusaba ko abanyamakuru bakwisanzura mu bwisanzure bahabwa n'itegeko ariko ntibarengere ngo bahe urubuga ibitekerezo bisenya kuko ntacyo biba bigamije uyu muyobozi avuga ko umunyamakuru wese uzarenga kuri aya mabwiriza azajya akurikiranwa n'amategeko nka komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside yabisobanuye neza ivuga yuko amategeko ahari ko igitangazamakuru cyarenga kuri ayo mahame ubwabo abanyamakuru bishyiriyeho umukono yo kwirinda amacakubiri yo guti yo kwirinda gutiza umurindi uwashaka gutanya abanyarwanda biciye mu itangazamakuru ko rwose n'abafite amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abarokotse jenoside amashyirahamwe yose aharanira ubumwe bw'abanyarwanda ayo yose afite uburenganzira bwo kuba bwa- bakurikirana igitangazamakuru urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu itangazo rya kizagaragara kuri uyu wa kane rwavuze ko rushingiye ku nsanganyamatsiko yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya makumyabiri na gatatu uru rwego rwibutsa abanyamakuru bose kuzirikana inshingano zabo no gutanga umusanzu wabo mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside insanganyamatsiko izakurikizwa mu kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatatu jenoside yakorewe abatutsi igira iti twibuke jenoside yakorewe abatutsi turwanya ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikira ibyiza twagezeho asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane yasumita kaboyi tukiri mu rwanda sentare nkuru kuri uyu wa kane yigirije- yi- yigijeyo urubanza abashikiriza amanza bakurikiranamwo bwana ladisilas ntaganzwa mu byaha bya jenoside n'ibyitotezwa rya kiremwamuntu ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa ubushinjacyaha nibwo bwongeye gufata umwanya munini muri uru rubanza busobanura ikirego cyabwo ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu burega bwana radisirasi ntaganzwa ku munsi wa kabiri wabwo bwibanze ku cyaha cya jenoside ubushinjacyaha bwongeye kugaruka kuri bimwe mu bikorwa bitandukanye bikekwaho uregwa ko bigize icyaha cya jenoside buravuga ko mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yashishikarije abandi gukora jenoside kandi nawe ubwo arayikora bwasobanuye ko yashyizeho amabariyeri yo gukumira abatutsi hirya no hino i nyakizu buravuga ko ibikorwa byose byakozwe na ntaganzwa n'uburyo ubushinjacyaha bukeka ko yabikozemo bigaragaza neza ubushake yari afite bwo kumaraho abahuriye ku bwoko bw'abatutsi cyangwa se igice cya bamwe muri bo ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko n'ubwo uregwa ataragaragaza uruhande ahagazeho muri uru rubanza mu kuba yahakana cyangwa se yakwemera ibyo aburana abatangabuhamya bamushinja bagaragaza bidasubirwaho ko ibyaha akekwaho yabikoranye ubu bushake kuri iyi ngingo kandi ubushinjacyaha bwifashishije zimwe mu manza zaciwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha nk'urwashyiriyeho yugosilaviya n'urwashyiriweho u rwanda yarusha bwafashe nk'urubanza rwitiriwe itangazamakuru ruregwamo jean bosco barayagwiza na feridina nahimana maze buvuga ko umucamanza yanzuye ko umuntu ataregwa ibyaha bya jenoside gusa kubera ko yabigizemo uruhare rutaziguye ahubwo ko n'ibyo byaha byakozwe n'abandi bantu ariko abigizemo uruhare mu kubitera inkunga cyangwa se abitanzemo undi musanzu runaka nabyo bifatwa nk'ibyaha bya jenoside ibi ni ibyaha ubushinjacyaha burega ntaganzwa busobanura ko bibuzwa kandi bigahanwa n'amategeko yaba urukiko n'umwunganizi wa ntaganzwa metere rorabugabo bifuje kumenya impamvu ubushinjacyaha burega ntaganzwa ibyaha byo mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane nyamara bushingira ku mategeko ya bibiri na cumi na kabiri madame claudine dushimimana ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye umucamanza ko ikurikiranwa ry'ibyaha rishingiye ku buryo amategeko y'u rwanda yagiye akurikirana yavuze ko igihe ibyaha bya jenoside byakorwaga hariho amasezerano mpuzamahanga akumira akanahana ibi byaha u rwanda rwarashyizeho umukono mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatanu yasobanuye ko itegeko ngenga ryo muri mirongo cyenda na gatandatu mu rwanda ritateganyaga uburyo bwo guhana iki cyaha ariko ko mu bihumbi bibiri na kane hashyizweho itegeko rigena imikorere y'inkiko gacaca n'uburyo bwo gukurikirana ibyaha bya jenoside iryo tegeko ngo ryagiye rivugururwa kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri uyu mushinjacyaha yavuze ko itegeko ngenga ryo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ryavanyeho ayabanje bityo ko kuba nta rindi tegeko ngenga ririho risobanura uburyo bw'ikurikirana ry'iki cyaha cya jenoside nta rindi ryarisimbura kandi ko ryubahirije amategeko mu buryo bw'ibimenyetso ubushinjacyaha buregesha ntaganzwa bwahereye ku batangabuhamya bamushinja aba basaga mirongo itatu harimo abazatangira ubuhamya mu muhezo kubera impamvu z'umutekano wabo ndetse n'abazabutangira mu ruhame umwe mu barindiwe umutekano ubushinjacyaha bwibombaritse kuvuga imyirondoro ye bwavuze ko yakoreraga umuryango kuruwa ruje utabara imbarabare mu cyahoze ari komine nyakizu ntaganzwa wategekaga bwavuze ko yakoranaga bya hafi na ntaganzwa bitewe n'imirimo yari afite bushimangira ko ibyo amuvugaho abizi neza uwo mutangabuhamya mu nyandiko ye mvugo ashinja ntaganzwa ko yagize uruhare mu iyicwa ry'impunzi zari zahungiye kuri paruwasi ya cyahinda ziturutse mu makomine yahanaga imbibi na nyakizu aravuga ko abo batutsi bishwe n'abapolisi n'abajandarume bafatanyije na ntaganzwa aha kuri paruwasi ya cyahinda gahinda honyine ubushinjacyaha buharega ntaganzwa impfu z'abatutsi bagera ku bihumbi mirongo itatu ntaganzwa mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa yaranzwe no gutega amatwi bucece ibirego by'ubushinjacyaha iburanisha ry'umunsi rirangiye bwana ntaganzwa yatambutse ajya gusuhuza ubushinjacyaha baganira akanya gato mu majwi yo hasi agaragara mu isura ituje iburanisha ritaha ni ku itariki makumyabiri z'uku kwezi kwa kane akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye Eh, kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo na oriane itanga ishaka turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuma kararari masi yadufashije tubibutse ko kuri interineti turi kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu kome murakoze